ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube twitter na instagram twitwa boa radiyo yacu naho washatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi cornelius ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda naho ujye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ku isaha y'i kigali n'i bujumbura ni saa kumi n'imwe ku isaha y'i kampala muri uganda aho kuwa kabiri w'iki cyumweru minisitiri w'itangazamakuru muri icyo gihugu yari mu nteko ishinga amategeko ajyanywe no gusobanura ikibazo cyerekeye ingengo y'imari igenerwa umukuru w'igihugu ni bishingirwaho mu gukora igenamigambi ryayo ibyo byabaye nyuma y'aho bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo depite ibrahim semujyumwanda bavuga ko bagiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko babishinja kwica itegeko nshinga uyu mudepite by'umwihariko yavugaga ko ingengo y'imari ya perezida wa uganda iciye ukubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga nyuma avuga uh, ko itegeko nshinga ryemeza ingengo y'imari uh, y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka akavuga ko y'uyu mwaka yageze ku bihumbi mirongo cyenda na bine by'amadolari y'amerika uh, agenerwa icyo abanyapolitike bise kwambika umukuru w'igihugu biramutse ari uko bimeze koko ibyo bavuga ariko biri bya bivugwa ko hakoreshwa amadolari byibuze magana abiri na mirongo itandatu n'icyenda buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu aho muri uganda gusa abashyigikiye perezida museveni baravuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gukabya kuri iki kibazo no gushaka gutera imidugararo muri rubanda bakemeza ko ingengo y'imari ivugwa ikubiyemo hayagenewe gushaka ibikenerwa mu ngoro zitandukanye z'umukuru w'igihugu n'ibindi byangombwa bikenerwa bityo atari agakabyo nk'uko bivugwa hashingirwa kuki mu kugena ingengo y'imari igenerwa umuperezida n'abanyapolitiki bakuru by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari na cyane cyane aho muri uganda kubera iki ibigenerwa bakuru b'ibihugu bikomeje kutavugwaho rumwe mu bihugu bitandukanye muri afurika ndetse hamwe na hamwe bakanengwa ku kwigwizaho imitungo no kwiharira umutungo w'igihugu ibibazo n'ibindi nibyo tugiye kuganiraho n'abatumirwa bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri isanga bwana wilson manishimwe ni impuguke mu byerekeye ubugenzuzi bwa gahunda za leta ku murongo wa telefone ari i kampala muri uganda ikaze mu kiganiro muri isanga bwana manishimwe
ikaze urakoze mutagoma urakoze urakoze cyane uyu munsi kandi ni umunsi nyafurika wawakiriye ute urawuvugaho iki
umunsi wa afurika mwiza uyu munsi tuba twibuka twibuka diverse cultures history n'izindi contributions munsi yose Mm, so mm, ni chance dufite ni chance yo yo yo- yo kugaragaza heritage africa uh, ndetse no kupromote africanity and raising awareness about challenges and opportunities facing the continent
i- yego ngira ngo ni ushaka kuvuga aho ngaho ibibazo ndetse n'amahirwe eh, yo gukora ibintu binyuranye ku mugabane w'afurika turaza kugerageza tu- tuvuge mu kinyarwanda kubera ko abanywanyi b'ijwi ry'amerika benshi bakoresha ikinyarwanda ariko icyongereza ni cyizamo tuzajya tugerageza kunganirana ikaze mu kiganiro muri sanga turi kumwe kandi na bwana bernard sabiti ni impuguke mu byerekeye politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ikaze mu kiganiro muri sanga bwana sabiti
bakoze mutware kandi ka buri gihe ni ni umunezero kuri nje kuganira nawe hamwe n'abaguteze amatwi ye nawe rero hari icyo watubwira se kuri uyu munsi nyafurika uko uwumva
umunsi ndawizihiza kuko nyine ni umunsi turi kugeza imyaka mirongo itandatu aho iki gitongore cy'ubumwe nangwa se kigerageza guhuza ibihugu byose bya afurika buriya cyitwaga oau nangwa se organization of african unity muri mirongo itandatu na gatatu ubwo cyatangiwe ubu niyo african union kwizihiza ubwigenge bwa afurika ni ikintu cyiza kandi nanjye ndabizihiza ariko turafite imirimo myinshi cyane yo gukora kuko ntaho nibwira ngo bariya ba sogokuru na ba sogokuruza barwaniraga ubwo bwigenge ibyo baharaniraga ibyinshi ntaho twari twabigeraho so haracyari imirimo myinshi yo gukora mutware mutagoma
urakoze cyane bwana sabiti uti haracyari imirimo myinshi muri iyo mirimo ihari harimo no kugerageza eh, kumvikana ku buryo eh, bunogeye bose cyangwa se benshi ibijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu bihugu bitandukanye bwana manishimwe nibyo koko muri uganda ingengo y'imari igenerwa perezida ni ikirenga
yes uh, uh, uko bireba bamwe bavuga ko ari ikirenga abandi bavuga ko atari ikirenga ariko njye mbona ko uh, ugereranyije n'ukuntu uh, iby'ubukungu bw- bwacu ahangaha muri uganda buhagaze Mm.
uh, iyo bageti y'umukuru w'igihugu ni ikirenga tu-
Mm, urabishingira ku ki
kuko ah, turi kureba ko ah, ah, parliament ah, bamwe mu ba- ah, mu bakitsi ba- bo- bo muri parliament bavuga ko ah, none se ah, miliyoni magana atatu mirongo itanu ku byambaro ku byambaro ku mwaka wose ayo ayo mafaranga ayo masente ni menshi ayo mashingi ni menshi kuko twe nka uganda uganda ni igihugu gikennye twifuza ibintu byinshi ah, amarwariro aracyifuzwa so njye mbona ko iyo ah, iyi mbarira ah, nanga se iyi budget ah, y'umukuru w'igihugu isigarira nk'aho ku myambaro ah, irenze
wowe uri impuguke mu bijyanye no kugenzura imikorere ya ya za leta no ku bijyanye n'igenamigambi ubundi mu kugena ingengo y'imari ku bayobozi bakuru b'igihugu hashingirwa ku ki cyangwa hagombye gushingirwa ku ki
okay ah, uku niko bihagaze Ah, igihugu cyacu cya uganda kigira icyo bita ah, national development plan Ah, national De- development plan ndi- ah, ubwo ni gahunda plan y'igihugu usanga- y'iterambere ah, ni ga- ni gahunda z'iterambere ubu ngubu turi mu plani ya gatatu iyo bita ndp Mm.
national development plan theory uh, izagenda paka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu okay? aho ngaho rero ah, bageze z'igihugu ah, bazikora bakurikije kuri iyo kuri izo gahunda ah, z- z'iterambere
Mm. none ndumva ariko wa- tw- twigeze kuvuga miliyoni magana atatu na mirongo itanu zo kwambara ariko hari n'abavuga miliyari mirongo ine n'eshanu z'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu gihe bavuga ko imihanda yo mu mujyi hagati kampala yagenewe miliyoni miliyari mirongo itatu n'eshatu ni ukuvuga ayagenewe kwakira abashyitsi kwa perezida yababaye menshi kuruta akora imihanda
ayo ayo yose ni menshi arega si ibyo gusa ah, hariho ah, muri iyo bajeti harimo miliyoni magana atandatu Mm.
miliyoni magana atandatu zo kugura fanica ah, harimo miliyoni ijana na mirongo inani n'enye z'amashingizo zo gukora veterinary services so ureba ko ah, iyo bajeti iri exaggerated twe- twewe tureba ko nyine izo sifa ari nyinshi
Mm. bwana eh, sabiti ku- kubera iki mu bihugu bya afurika na cyane cyane aho muri uganda by'umwihariko usanga ibigenerwa abakuru b'ibihugu bikurura impaka nk'izo turimo tubona muri uganda muri iki gihe
Ma- icyo ni ikibazo cyiza kandi arega na- ndashimira wilson kuko abisobanuye neza ah, nku- nk'umukugu mu- mu bintu bya bajeti n'imbarira ariko nje mbona ko iki kibazo ntawe kiri muri uganda gusa U- ugiye kureba n'ibihugu bitwitoroye hano muri aka gace ka afurika ndetse na afurika yose kujanira hamwe Wa- ubwa perezida nangwa se ba perezida bagira ingufu nyinshi bafite ah, bafite ah, imbaraga nyinshi zo zo zo bakunze gukoresha mu-
Ah, birumvikana ko ah, umurongo wa telefone uvuyeho reka dusabe nadia dusha akomeze mudushakire dusubire eh, kwa bwana manishimwe eh, bwana manishimwe eh, mu gihe tugitegereje ko sabit agaruka ha, haba harashyizweho itegeko eh, ri- ri- rigena ibigomba kubahirizwa kuki nyuma bitera ikibazo wowe nk'ubikurikirana ubona bipfira he
Ah, ikibazo ni icyo bita priority cyangwa se ah, gif- ah, sinzi uko bita priorities mu mu kinyarwanda ariko ikibazo kiri ku priorities Ah, tureba ko ah, ama- amashinga ari make ah, ga service delivery ariko priorities za government zishyira ahantu ibyishyize imbere i- prioritaire I- ibyibanze i- ishyize imbere yego Mm.
yes ibyo ishize imbere ah, tubona ko bidafite return returns on that investment Bi- bi- bi- bita- bitarimo kubyara inyungu
yes bitarimo kubyara inyungu none se ureba ko ah, izishiringi zose ah, zija none se kakuba ubu ngubu se ko bashaka gushaho ko bashyizemo miliyoni ma- magana- magana atatu mirongo itanu ah, zo kugura imyambaro ah, y'umu- ya mukuru w'igihugu iyo baguze muri muri ura- muri uriya mwaka yagiye nanga se ah, ubu ngubu fanica bashaka gu- bashaka ah, bash- mu budget bashyiramo miliyoni magana atandatu zo kugura fanica iy'uyu mwaka iy'uyu mwaka w'igishiri none se izo baguze fanica zo baguze uriya mwaka zagiye aha izi ngizi shiringi ah, miliyoni ijana na mirongo itanu na mirongo inani n'enye zo bashyizeho muri ah, muri iyi financial ya ah, izo baroketinze last year zagiye so ah, first of all aba- aya mashiringi aja- aja mu state house ntago ba- ntago- ntago hariho accountability yayo so ibyo byose ni ibibazo ariko ntabwo tuzabisubiza
urakoze cyane hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bwana bernard sabiti agarutse ku murongo wa telefone yari icitse yari atararangiza igitekerezo cye Eh, bwana sabiti nari nkubajije nti kubera iki ibigenerwa abakuru b'ibihugu bikurura impaka nk'izo turimo tubona muri uganda muri iki gihe wari urimo uvuga uti ntabwo ari hano gusa ahubwo ni muri afurika muri rusange komeza igitekerezo cyawe
ni ni muri afurika kuko ugiye kwitegereza ukuntu na cyane umutungo w'ibihugu bya afurika ah, ugabana nangwa se ukuntu baw- bawusasanya mu mu bintu bitari bimwe na bimwe mu bihugu usanga ngo ubwa perezida nangwa se amago y'aba perezida gakunze kwiharira igice kinini kuri uwo musaruro w'igihugu aho icyo kibazo kiva uzi muri afurika yego wamanje kutubaza kuri uyu munsi wa afurika n'ubwigenge twabonye buriya twaje gukopa nangwa se gutira demokarasi dukoresha hano muri afurika ntaho hari iriya demokarasi yo bakoresha mu bihugu biteye imbere cyane nk'i burayi na hehe kuko iriya urasanga ubutegetsi bufite udutezo baje bakoresha kugira ngo hagizeho ikibazo kibaho nka perezida akenda kwihindura igikuke nangwa se gukoresha ingufu nyinshi nangwa ukuboko kw'icyuma ategeka hari izindi izindi ntuza za gavumenti zikwiriye guhagarara imbere ye zikamubuza gukora ibyo bintu aba ashaka gukora nicyo gituma ubutegetsi na cyane mu bihugu biteye imbere bubamo amataba atatu hariho nyine ubwa perezida hakabaho itegeko nshinga niyo paramenti hakabaho na kiriya gitongore cy'ubutabera nangwa se judiciary ibyo bitongore biriya bindi bibiri akamaro kabyo kakabaye kugira ngo hagize ikibaho perezida cyangwa se ubwa perezida bukagira ngo bwiharire ubutegetsi bwose bw'igihugu biriya bindi bitongore bikwiriye kuza bigahagarara bikavuga biti ntabwo ariko ubutegetsi bukwiriye gutwarwa ariko hano mutago murabizi hano ngo ubwa perezida bukunze kugira ingufu cyane kuko ubwinshi bwa perezida ba perezida benshi bakunze kuza mu butegetsi ubundi badashyizweho n'abantu n'iyo birebeka ko banyuze mu matora ayo matora twese tuzi ukuntu aba ameze noneho rero bamara kugera muri iyo ntebe bakaba batumva ngo bafite uburenganzira bwo bwo kubazwa ibibazo n'abaturage rero iyo bize nk'aho nko kugaba umusaruro w'igihugu mu bageti ugasanga bari kwikorera buri kintu cyo bashaka hano niko bimeze muri uganda kuko arega no mu itegeko perezida niwe na minisita wa fayinansi ni fagiti iyo ashyizeho minisita wa fayinansi nangwa se w'iby'amashiringi buriya aba ashyizeho mbese nko kumuhagararira mu mwanya naho mu itegeko mbega umusaruro w'igihugu wese wose wose uri mu maboko ye so urede turi kureba ngo icyo ni ikibazo gikomeye rero icya kabiri ugasanga ngo buriya nubwo twabonye ubwigenge tugatangira demokarasi n'aya matora ujya wumva iyo demokarasi ugiye kwitegereza amateka ya afurika ukajya mu hisitore ba perezida bacu benshi baracategeka nk'uko abami ba kera bategekaga abazi ubwami bwabaye abazungu batari baza gutegeka afurika habagaho ubwami nka hano muri uganda dufite ubwami bw'ubuganda bwagiraga abamo bakabaka bo wumvaga ba mwanga wajya mu bwami za nyunguye amawe nangwa se ba rwabugiriye mu gihumbi magana arindwi imyaka ya kera cyane abami ba afurika bagiraga uburenganzira bwo kwikorera icyo bashaka umwami yagiraga ubutwari bwo kuba yashyiraho agakuraho ubundi cyaviriraga uko yabyukaga ari kumva ameze mbe akaba yavuga ngo aka karere nkagabiye kanaka rero aba ba perezida bamaze kuza mu butegetsi nubwo twitwa ngo twabonye ubwigenge abenshi baracyafitemo ako kantu kariya kantu kava mu myitwarize ya afurika y'ubutegetsi abenshi baracyitwara wagira ngo ni abami nta wabavugaho icyo bashaka gukora akaba ari cyo bikorera noneho rero niho utangira kurebera umusaruro w'igihugu perezida afata akawugaba kuko umutware w'isoni yarari kutubwira kuko nta kintu kimuhagaraye imbere cyamubuza kikavuga kiti iki kintu kiri gukorwa ntawe ariko gikwiriye gukorwa so dufite ingorane cyane just ku butegetsi bwonyine ku demokarasi icyo kibazo kitari cyakemuka rero ntabwo tuzagira guterera kuri iki kibazo cy'ubutegetsi bwiza mbere
mu kanya turaza gutangira kwakira abanywanyi bacu bashaka kugira ibitekerezo cyangwa ibibazo babaza ariko uyu aratwandikiye ariko reka mbaze ubundi perezida museveni ahembwa ngahe icyo kibazo ngira ngo turakibaza wilson bwana manishimwe waba uri ku murongo
ndakumva bari butagoye Mm, uyu muntu agize amatsiko yo kumenya atari ku bundi perezida museveni ahembwa amafaranga angahe
okay ah ah nyine ah perezida tugiye ah mu cyangwa umushahara wa perezida eh, cy- cyangwa arashaka ngira ngo kumenya im- eh, umushahara eh, kumenya umushahara wa perezida
umushahara wa perezida ah ni miliyoni itatu n'imitwaro mirongo itanu mu uganda ubwo miliyoni eshatu ubwo yashyize mu madolari aba
igihumbi cy'amadolari igihumbi cy'amadolari niwo mushahara ariko ibyo agenerwa bika- bigakuba
aha ubivuze neza umushahara ni igihumbi cy'amadolari ariko ibyo age- ibyo agenerwa uje ukareba ah, budget ya state house ukareba budget ya office of the president ni amashiringi menshi menshi cyane Mm. kuko twari tubonye yuko ibihumbi mirongo icyenda na bine by'amadolari y'amerika ku mwaka ariyo agurwa imyambaro ubwo yaba akubye um, inshuro zigera kuri zingahe kuko ubwo ari igihumbi byaba ari ibihumbi cumi na bibiri by'umushahara ku mwaka
Eh, mm.
so kureba ko nyine akoresha akoresha ikintu a- akunze kuvuga ku by'umushahara we ah, ah, especially hariho ah, abantu bamwe bita tomba bw'imishahara ubu ngubu ah, mu uganda hariho abasaho ah, barimo bitotomba bavuga ngo ama- ah, imishahara yabo ni mikeya bavuga ko bahembwa amafaranga amashiringi makeya Eh, So, eh, ubwo ko- ni abavuzi abaganga
Eh, so yavuyeyo aravuga ngo nawe yif- nawe yishyurwa amafaranga amashiringi makeya so ah, si abasaho be- bonyine so ah, normally ah, akunda kuvuga ku mushahara we nanga izahembwa iyo hari ikibazo nk'icyo gifatanye ah, n'imishahara
Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho dutangire twakire abanywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika bashaka gutanga ibitekerezo cyangwa kubaza duhereye kuri ishimwe salomo ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he ikibazo cyawe
mperereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye aho ni mu rwanda mm.
Eh, ni mu rwanda nge- nagira ngo mbere na mbere mbanze nshimire abo batumire bacu mwadutumiriye mu kiganiro cya none
Mm.
ariko nanone nongereho ikindi ko ku kuba twujuje imyaka mirongo itandatu ya oyiwa ishinzwe Mm.
mbanze se nkugeraho gato ariko nanihutsa kugira ngo n'abandi babone umwanya yego ye, nyarutsa rwose
iwa kuba yarashinzwe ni byiza ariko rwose uburyo yashinzwemo isa nkaho ntayihari kuko ibaye ihari uyu munsi ntabwo twakabaye twumva un ifatira imyanzuro abanyasudani ntabwo twari kumva iwa ihari ba- otani imanuka ikajya kurasa kadafi ibihugu mirongo itanu na bine turi aho ngaho turebera twe guhaguruka ngo tubifashe wenda ibyo ni ibindi bibazo bya politiki tugendere mu bijyanye n'ingengo y'imari hanze nshimire nyakwigendera john pombe magufuri ariwe wavugaga ko ingendo z'aba amabije agenerwa abakuru b'ibihugu akwiye kugabanuka ngira ngo murabizi ko magufuri ari umwe mu bantu babirwanyaga mu ngengo z'imari z'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakorera hanze y'igihugu we niyo yabishakaga ngira ngo ni bimwe mu bintu yari yarakuyeho kuri icyo gihe cy'ubutegetsi bwiwe anabishishikariza n'abandi baperezida b'ibihugu bya afurika ko mu ngengo z'imari leta bazagakwiye kugabanya amafaranga batakaza ku bakuru b'igihugu mu bintu bidafite umumaro kuko bavugaga ko za ambasade aricyo zishinzwe muri izo ngendo bakorera hanze bakazihagarika kuko ambasade n'ikiberaho iyo igihugu gifite ambasaderi muri icyo gihugu perezida nta kintu aba akwiye kujya gukorayo kandi hari umuhagarariye arebaga inyungu z'igihugu cye muri icyo gihugu kindi Mm, ihutisha igitekerezo salomo
Eh, ikindi gi- igitekerezo cyanjye ni uko ingengo z'imari z'abakuru b'igihugu nibo bazishyiraho ahubwo zagaku- zakavuye mu maboko yabo kuko ugiye kureba inteko zishinga amategeko n'ubundi zi- zishyirwaho ahanini nubwo twita ngo zitorwa n'abaturage ariko n'ubundi ari minisitiri w'inge- w'imari n'igenamigambi mu gihugu ashyirwaho na perezida ntabwo ari abaturage bamutora n'ubundi urumva yabashyize yamushyizeho ntabwo yamubwira ngo ngenera aya mafaranga ngo ayange Mm, nibyo wilson yavugaga
gusa mbona n'ubundi gitegekwa mu buryo n'ubundi uwo muntu yari avuze bwa cyami aho umuntu nubwo twita ngo muri demokarasi nta demokarasi dufite muri afurika
urakoze cyane ishimwe salomo reka twakire nshyushyu de jong ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
nta mucamanza ntawe nakurikiye nari ndimo
ewe nta nta kibazo turimo turavuga ku bijyanye n'ingengo y'imari igenerwa abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru eh, bi- b'ibihugu Ura- ariko urakoze cyane ibyo ari byo byose ku- kuduhamagara radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc uyu ni nzamahoro ben ati ninde uyabagenera se abo bakuru b'ibihugu nibo bigendera ayo bashaka kugeza n'ubwo bi- babana byinshi bikaza ku bakaza kubika i burayi maze rubanda rugufi rugapfa ruhagaze freedom ndundu ati ikibazo si ibigenerwa abayobozi bakuru ahubwo akenshi barapfa amatungo aciye mu kinyegero nk'urudandazwa ubutare kwimwa icamamare gusumba abandi hamwe no gushakira ababakomokaho icubahiro no kuba bakomeye mu gihugu iby'amategeko abarekurira byo nta mpamvu yo kubipfa yumvikana ku wavyandikiwe uyu ni kanani janvier ati barigendera kandi rubanda rugufi bagakomeza gutindahara kuko bigenera umushahara pepe mujika wayoboye ahangaha ntabwo byanditse neza ariko igitekerezo cye numva cyumvikana ati halo vowe ngewe nkeka ko biterwa n'uko ayo mafaranga aba ari menshi kandi abaturage bakennye mbaraga ati barabagenera se cyangwa bikoreramo bwana sabiti ushingiye no kuri ubu butumwa bw'aba bantu urumva ko harimo igisa no kwitotomba
ndabyumva rwose kandi na cyane nk'uwo icyo gitesho gisembyeyo bikoreramo koko nk'uko nabivuze kuko kuko nari nabisobanuye aba bayobozi ba perezida cyane benshi ntabwo bafite icyo abazungu bita checks and balances nangwa se wa- ibyo bi- bitongore nangwa ayo mategeko aba ashobora kubabuza nangwa kubahagarara imbere mu gihe bashatse gukoresha umutungo w'igihugu mu ngeri idashitse kandi arega ubwo ugiye no kwitegereza amanya ah, ba perezida hano ah, iyo ugiye kwitegereza nk'abadepite ukuntu batorwa none nko muri uganda igitongore eh, ishyaka riri mu butegetsi ryo bita eh, national resistance movement nangwa se nrm irya perezida museveni abadepite baryo mu mu parliament yacu hafi ni dufite parliament iri- irimo ba- abadepite magana atanu makumyabiri na barindwi then muri abo magana atanu makumyabiri na barindwi ah, nka hafi magana ane muri bo bava mu ishyaka rya rya perezida museveni Mm.
noneho rero ureba n'abariya bava ku ruhande ruhakanye ubuyobozi nka nk'umudepite semuju ibrahim nganda uyu- uwo waje ah, gu- gu- gu- gutunga itoki muri muri zo muri zo siringi zija kwa perezida ni um- ishyaka rye rifitemo abadepite bake cyane so niyo hajeho nko gutora nangwa se guhitamo buriya ishyaka ry'ubutegetsi riri ku butegetsi icyo rinashaka eh, ki- kirakorwa kuko ah, ikihaba ni ugutora baratora bavuga ngo iyi bageti inyuzeho nangwa ntinyuzeho so bariya bahakanye ubutegetsi nta nta ngufu bafite muri iyo paramenti icyo bakora ni ukuvuga gusa ariko ugendeye ku bikorwa ah, muri rusange nta kintu ba- bashobora gukora kugira ngo babuze ah, ubuyobozi icyo buba bushaka gukora I- aho niho niyo ngorane imwe dufite nyine kuko ah, uko abo badepite batorwa kirazwi hano neza bakoresha amashiringi menshi gu- gu- guhe- guha abaturage gutuga kugura ah, u- amatora bagakora i- i- iyo byakabaga bakora igishoboka cyose kugira ngo barebe ngo nka parliament yujujwe n'abantu babo Mm.
so aba bahakanya ni ukuvuga gusa ntacyo bashobora gukora rero None- ikindi duf- okay eh, komeza kabendeke aho ngaho Eh, eh, reka reka tubanze tubaze wilson mani ishimwe adu- adufashe kureba u- uyu uyu mwanda semuju ukurikije eh, amategeko ukurikije inzira zihari zo kugenzura ikoreshwa ry'umutungo afite ayahe mahirwe yo kuba yakumvikana cyangwa eh, akaba ashobora kugira icyo ahindura ku bikorwa ku ngengo y'imari yagenewe perezida bwana wilson manishimwe
Ah, urakoze urakoze cyane mutagoma Ah, nyamara yes ashobora ashobora ku- kuja mu ubu butegetsi nanga se mu koti Ah, ariko ah, mu constitution ya uganda hariho ingingo ya mirongo cyenda n'umunani nanga se article ninety eight Ah, nine- article ninety eight of the constitution ah, ivuga ko ah, perezida ukiri mu buyobozi ah, utamujyana mu koti so ushobora kujyayo ariko gusa a- a- ariko azasanga urubanza barwirukanye urubanza bazarwirukana kuko perezida ukiri mu ntebe ntabwo wamujyana mu koti Mm, ariko we n'ubundi yavugaga ko azarega perezidanse nk'i- nk'i- nk'ikigo nka- nk'urwego ntabwo ntabwo ari ukurega u- umukuru w'igihugu
ureze ikigo uba ureze mukuru wayo ureze
yes Eh, yes Mm, ariko wowe rero uravuga uti nta nta nta bw'inyagamburiro nta mahirwe i- agenwa n'itegeko afite yo kuba ashobora kuzagira icyo ahindura muri biriya
nta mahirwe afite okay Ah, itegeko rya uganda constitution ah, iha buri mu- buri munyaruganda buri muturage ah, uburenganzira bwo kuba yaja mu koti agize ah, kimubangamiye nanga agize icyo abonye ah, kitagenda neza ariko hariho n'iyo nda- hariho n'iyo ngingo ya mirongo icyenda n'umunani ah, ivuga ko ah, perezida nanga president igihe akiri mu ntebe ah, utamujyana mu koti so ah, semuju ashobora kuja- ashobora kuja mu koti ariko urwo rubanza rufite ninety nine percent chances yo kugira ngo ruziru- ruzi- ruziruka batari barwumva no kurwumva
urakoze cyane Eh, bwana sabiti ndakugarukaho mu kanya ucutse igitekerezo wari utangiye ube ugiciyeho akarongo ariko reka nakire manirambona antoine eh, ikaze mu kiganiro murisanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ego jendi muri komande yambura antwane ndi muri komine mabaye mu ntara ya kibitoke aho ni mu burundi alo Eh, mu burundi mu ntara ya kibitoke yego komeza
Eh, nagomba kuba- kubabwira yuko igituma tubona dukunda kubona ayo mategeko iyo ageze ku mategeko a- a- ahawe uburusho abo bategetsi ba- bo hejuru bane bane no ku mukuru w'igihugu akunda gutera intuze eh, in- impari cane iyo ageze kuyemeza ari ukubera yuko rimwe rimwe usanga bihaye ibiba babahaye ibintu byinshi cane uharuye n'ingene igihugu kiba kimeze gifise ubukene bwinshi mugabo rero usanga abategetsi bihaye uburusho burebure bihaye ibintu byinshi ibitoro byinshi uburyo bwo kugenda cane hanze cane kandi abanyagihugu bari- bari- hari ibindi bisata bari gushiramwo uburyo burebure nk'ubu- nk'ibisata vy'uburimyi nk'ibisata vy'indero nk'ubu aba- abana benshi baraheba amashure kubera inzara bagaheba amashuri kubera ubukene babuze icyo bambara n'icyo n'icyo bafungura urumva rero bituma usanga ari biteye impande ndende kubera ko ari ibisata bindi biba byari nkenerwa nk'uburimyi n'ibisata by'indero n'amagara y'abantu byari kuronkamo amahera menshi mugabo ugasanga bazemo amahera makenya mu mu gihe rero umunyagihugu nawe ariko aragorwa mugabo usanga abategetsi nabo bihaye amahera menshi
urakoze cyane manirambona antoine
yego murakoze namwe reka twakire na kwihangana jean damour
neza Eh, wiriwe jean damour ikaze mu kiganiro murisanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo ndi kicukiro i gahanga mu rwanda Bo, rero kuri iriya ngingo mwari mwatangaje cyangwa murimo muvugaho ubundi ibintu bijyanye n'ingengo y'imari y'abayobozi b'ibihugu nta nubwo twakabaye tubigiraho ikibazo cyane kuko bo ubwabo nibo bipangira gahunda nibo bipangira ibyo bashaka kuko niba wenda ni uko ikibazo hari ibihugu bimwe na bimwe baba batagaragaza n'imishahara y'abaperezida batagaragaza ibyo abaperezida bahabwa cyangwa se byaba binagaragazwa ariko bakaba bafite n'ibindi n'ibindi byinshi cyane biba biri ku ntuza yabo ibyo rero rimwe na rimwe iyo bihuye no mu bihugu byacu wenda by'ibikene bidafite ubushobozi buhambaye ku muturage usanzwe umuturage yabireba akareba wenda nk'iyo mitungo cyangwa se yareba ibintu bihabwa perezida wa repubulika ugasanga ni ibindi bikabyara ikibazo hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage ngiye gutanga urugero nko muri kenya nahoze igihe jomo kenyatta yavaga ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bari gutangaza ibyo ahabwa by'ukuri nk'umuntu w'umuturage uri mu busanzwe mu bihe bisanzwe akareba ayo mafaranga perezida dabora atakiri perezida ibyo bintu azajya ahabwa hari umuturage ushonje hari abagenda bakabyuririraho bakumva ko ngo bagomba kuba batavuga rumwe na leta ku buryo byakorohera wa muntu utavuga rumwe na leta kuba yagira ingingo runaka yamurengera reka mbyite gutyo
ngira ngo hariya muri kenya ngira ngo wavugaga uhuru kenyatta yego ni uhuru kenyatta narindi kuvuga noneho reka wenda tuvuge wenda nko mu rwanda usibye ko wenda mu rwanda dufite ukuntu wenda perezida wa repubulika iryiwe biba biri ku murongo n'abaturage wenda usibye ko buriya nta gihugu na kimwe ushobora kuzasangamo abantu cyane cyane nko ku mugabane wa afurika biragoye ko wasanga igihugu kibamo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo rwose biragoye ko byabaho kubera iki ba bayobozi baragenda bitewe n'inyungu bazi neza bakura mu buyobozi bitewe n'inyungu cyangwa se ibintu bakura ku buyobozi imiryango yabo ugasanga umuryango bubatse nk'akantu k'akazu ugasanga nibyo bintu cyane cyane biri gukora iki biri guhabwa amafaranga bahabwa nk'umuryango ugasanga ni menshi cyane ugasanga rero kubona umuntu w'umuperezida aremera akavuga ngo ndaza kuva ku butegetsi ugasanga nibyo bintu bibagora urumva ku buryo kandi ikindi kibaho ni uko iyo umuyobozi wo muri afurika avuye ku butegetsi usanga ashakishwa ku buryo icyo rero kigatuma ba bayobozi bagiye ku butegetsi badashaka kuburekura kugira ngo bazaburekure wenda bapfuye cyangwa se byagenze ukundi kuntu ariko kandi ibintu kubera iki baragenda bagafata ibintu bakagenda bakabyikubira ugasanga ngo umuntu wa perezida cyangwa se umuhungu wa perezida cyangwa se umukobwa wa perezida afite imitungo mu kindi gihugu ni myinshi cyane bikaba bifatwa nk'aho ari ugusahura igihugu ibyo byose nibyo bibaye
urakoze cyane bwana kwihangana jean d'amour kuri ibyo bitekerezo bwana sabiti wumvise ibitekerezo by'aba banywanyi uko ari babiri uhereye kuri kwihangana ukageza no kuri manirambona wavugaga ati aho bashyira amahera ntabwo ari hakwiriye kujya ati bagombye kureba ibijyanye n'amagara y'abantu indero n'uburimyi
ndabumvise na cyane uwo usembyeyo wari wari utelefoniye i kigali ibyo avuze ndabyumva nyine kuko kuko anabivuze iyo umuntu ari umukene iyo yumvishije nk'iyo mibare tuvuga izo za miliyoni na biliyoni mu mashiringi ya uganda ishiringi ya uganda ntabwo ari ishiringi ifite ingufu nyinshi cyane mu gatare akisente munsi of course aho umuturage wa buri gihe arazumva kuko yumve ari nyinshi cyane kuko ni igihugu gikennye nk'uko wilson yari yabivuze turi gutangira iyo igihugu gikennye wagatekereje ngo umuyobozi koko ufite uburenganzira kandi ufite umutima uherereye n'abantu nyine ba buri gihe nawe yakarebye yuko igihugu ari gikene akagerageza gukoresha umutungo w'igihugu mu ngeri itunganye nubwo wakavuze ngo afurika ni inkene yesi afurika iri mu bukene bwinshi ariko njye nibwira ko ikimwe igituma dutinda gutera imbere nk'uko nari nakubyumbagije uko numva ameze kuri uyu munsi turi kwizihiza w'imyaka mirongo itandatu afurika igize ubwigenge akenshi igitumye abaturage bayo benshi bagisigaye mu bukene ni uko gukoresha umutungo nabi ugasanga nyine nk'ubuyobozi arega uyu munsi turi kuganira kuri ba perezida mutware mutagoma akishari ugiye kwitegereza ukaja mu bageti nangwa se muri iyi mbarira ya uganda ukitegereza n'andi mashiringi ubwo iyo habayeho ubwo bukozi bw'ibibi mu bwa perezida mu gusasanya amashiringi ntawe kimenyesha ngo gukora nabi kuri mu bwa perezidanse gusa ahubwo buri buri buranshi y'ubutegetsi hava muri za minisitire z'ubuzima mu z'uburezi edukesheni ukajya mu by'ubuhinzi iyo hose gavumenti isasanyayo isente unagiye kureba ukareba uko bazikoresha abo baba batwara izo dipatimenti urasanga nayo hariyo ruswa ino itararebekaho arega buriya ibyo wumva biba mu bwa perezida hariya n'abandi bo hasi nabo bareba ikiri kuba hariya hejuru nabo bakavuga bati ubwo ari njyewe ushinzwe iyi bageti y'igitongore cy'uburezi nanjye reka nkore uko nshobora kugira ngo mbone icyo nakuraho ubwo rero ugasanga utangira iya sayiko ya ruswa itangirira iriya hejuru ikazi no hasi mpaka hariya ku disitirigiti cyangwa se ku gitongore cyo hasi cyane niyo mpamvu ituma kurwanya ruswa hano muri afurika ari ikintu gikomeye ko ntabwo waba uri perezida ngo uri gukoresha isente gutya zeni ngo utangire uje hariya uvuge ngo uri kurwanya ruswa nta muntu urakumva rwose ko barareba ibiri gukorwa muri ziriya zishinzwe nawe nta taransiparensi cyangwa se nta utari kwerekana utari gukoresha uwo mutungo neza so ikintu cy'ubutegetsi ni ikintu gikuru ridashipu ubutegetsi iyo nicyo gituma ureba nka ba perezida bamwe barimo muri afurika harimo abo kureberaho bakeya cyane ariko barimo ureba ngo bo gutangirira iriya ku bwa perezida nk'uko mugenzi wacu atubwiye icyo kureberaho cya magufuri muri tanzania yaragerageje ahandi hari aho ruswa nangwa se gukoresha umutungo w'igihugu nabi kuza n'ibihano bikomeye cyane abantu bagatinya gukoresha umutungo w'igihugu nabi kuko baba bazi ngo perezida we kenyine icyo kintu ntabwo agishyigikira kandi aragihana cyane so bagatinya kuko iyo uri gukora gukorana n'abantu ba kiremwamuntu umuntu kiremwamuntu akwiriye gushyirwaho igihano nangwa se rutangira kuko ni nawe ukubwiye kugira ngo ugiye gukora ibintu bidashyitse kuko umuntu ari serefici umuntu wa buri gihe w'ikiremwamuntu ni umuntu uba utekereza kwikururira arizanira buri kintu aracyizanira imbere so yego ndemeye ngo afurika ni inkene ariko ubwo bukene bukunze kwiyongera iyo umutungo w'igihugu utari gukoreshwa neza kuko tumaze kubigaragaza muri iki cyo kureberaho cyo muri uganda
mu gihe tugitegereje ko tubona abandi banywanyi reka dusubire kwa bwana wilson manishimwe bwana manishimwe urabona hakorwa iki mu rwego rujyanye n'ubugenzuzi mu rwego rujyanye rwa tekinike hakorwa iki kugira ngo byibuze ibitera abantu kwitotomba ubusumbane bukabije buri hagati y'imishahara igenerwa abayobozi bakuru n'igenerwa abakozi basanzwe wowe nk'impuguke ubona igisubizo cyava hehe
ikibazo cy'imishahara icyo dufite gukora icya mbere cya byose ni ukumenya ko igihugu kidafite amashiringi menshi nawe kumenya ko turi abakene rero ugakendeza icyo bita cost of public administration ubwo ni ukuvuga ni ukuvuga kugabanya amafaranga atangwa ku bikorwa bya by'ubutegetsi
yes ku bikorwa by'ubutegetsi mu uganda dufite district ijana na mirongo itatu n'enye buri district ifitemo uwo bita rdc na depute we dufite parliament y'abantu magana atanu makumyabiri n'icyenda dufite commission dufite herefe komishoni we have judicial service commission we have education service commission izo ngizo zose icya mbere cyo gukora ni ugukendeza public administration cost
mufite n'ingoro za perezida zigera kuri makumyabiri n'eshanu nibyo muri buri karere ni nyinshi more than 100 Eh, zirarenga ijana buri buri district yes buri district reba mu uganda dufitemo district ijana na mirongo ijana na- na mirongo atatu n'enye Mm.
buri district ifite uwo bita resident district commissioner ahantu uhagarariye umukuru w'igihugu mu district then hakabaho na deputy- na deputy we so dufite ah, ah, resident district commissioner na deputy resident district commissioner eh, na deputy resident district commissioner buri district so uje uga- ugafata abantu babiri ah, bahagarariye ah, umukuru w'igihugu wa buri district ah, ugakubishamo ijana na mirongo itatu na kane urabareba umuha- umubare uko uko ungana eh? then the- our- our ministries dufite ministries zigera muri mirongo inani Ah, size ya parliament ah, irimo intumwa nanga mps 529 abo ngabo icyo cyo gukora kendereza umubare tube twagira ama- amashiringi ajya mu byo twita service delivery nanga kuja gukorera abaturage Mm.
urumva icya kabiri cyo dufite- gifite gukorwa Mm.
ni ugushyiraho icyo bita salary review commission Tukagi- tukagira agakiko kureba mu mishahara y'abantu bakayihamonayizinga okay kugira ngo hatabaho kwitotomba nyine abyumva Mm.
Mm.
Ura- urakoze cyane mu kanya turagaruka kwa bwana sabita tubwire niba abona uwo muti ushoboka muri uganda cyangwa se n'ahandi muri afurika ariko reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire jimmy pupenda ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuta
Mm, murakoze cyane amanda ndabateze yo mwimerereye i bujumbura Mm, igitekerezo cyangwa ikibazo Mm.
Eh, igitekerezo ni uko ubu kuri kuri iki kibazo cy'intuze cyo ah, abakuru b'ibihugu badahuza na- na- na- na- benshi badakunda i- i- imari yabo iku- ingengo y'imari ikunda kudahuza kuri benshi n'ubukene n'icyo niyumvira ni ubukene buba mu bihugu byacu bya afurika amahumva abaturage baba bafite amafaranga makeyi bagenewe nawo mu- ugasanga yagenewe menshi rero kubera ubukene ugasanga usanga nyine mu miryango byinge batavuga rumwe na leta nyine usanga niyo karata byinge umutego baca bakoresha kugira ngo babashe gusese byinge kuvuga nabi aba perezida murakoze
Eh, urakoze cyane bwana jimmy pupenda Ah, reka bambwiye ko hari undi oh, aragiye yari ari ku murongo wa telefone ariko dusubire kwa bwana sabiti wumvise mu kanya ibyo manishimwe avuze byaba nk'umuti kuri iki kibazo amahirwe yo kugira ngo ibyo bintu bishoboke haba muri uganda cyangwa haba eh, mu bindi bihugu birangwamo ikibazo nk'icyo turimo tureba muri uganda ni ayahe
amahirwe ni make cyane mutware mutagoma impamvu ni iyi ngiyi Ah, abo bantu bose bumvise mugenzi wanjye wilson akubwiye bari mu bari mu ntebe mu- mu ngingo zitari zimwe na zimwe hari impamvu ituma bashyirwa mu- muri izo ntebe nangwa se iyo mirimo ishyirwaho n'ubutegetsi Ah, kumva ngo buri district ahubwo wilson avuze ijana na mirongo itatu n'enye ariko ubwo dufite ijana na mirongo ine n'itandatu hafi wagira ngo buri kwezi ba- bakora indi bakora- bashyiraho izindi district uko iyo ni ingeri imwe ituma ah, perezida amara igihe ku butegetsi kuko abo bantu bose ashyiraho baba bashashurwa umushahara rero ugasanga ngo uh, ubu ubuhagizi bwe nangwa se ingufu zo aba afite mu bwa perezida zikunze kuba zifite imizi yazo iriya hasi iyo iyo akunze gusasanya abo bantu be abashashurwa umushahara Uh, kuguma bararebuza ikiri kubaho mu gihugu baramu- baramwoherereza za ripota uh, deni ba ba minisita mirongo inani ugiye kwitegereza ba minisita mirongo inani dufite muri uganda uk- ukareba ukuntu batorwa nangwa se ukuntu perezida aba abashyiraho yabakura usanga bafite icyo mu ruzungu bakita interesi nangwa se hari ibyo ingenderwaho bagenderaho kubatoranya abakura bamwe mu madini atari amwe n'amwe abandi mu moko no mu turayibuzi zitari zimwe na zimwe kuko abo nibo baba bamushyigikira iriya hasi mu bantu babo yuko nabo bari kugabana ku mugati w'igihugu naho aho rero wowe ukavuga uti rero nubwo hari impuguke nubwo hari ingamba zashyizweho zijyanye n'imikorere ikwiriye gukurikizwa aho bipfira ni mu butegetsi ni mu butegetsi ni politikisi nicyo byatumye nkubwira nti tutari twatereza politics nangwa se ubutegetsi iyo demokarasi nakubwiye tutari twanayibona nyayo ntabwo imbera nangwa se ntabwo turenda guhindura iki kibazo vuba aha ngaha kuko gifite imizi igiye iriya kure ishingiye ukuntu sisitemu nangwa se inkora y'ubutegetsi iyo dufite uko imeze iyo nkora rero itarahinduka mutware mutagoma n'abaguteze amatwi mfite ubwoba ngo ntaho ari icyavuba kugira ngo dutangire kugira ubutegetsi kuyobora kwiza muri iki kibazo turi kuganiraho radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka tugende tugana ku musozi w'ikiganiro twakire pasiteri kaze mu kiganiro muri sanga
murakoze
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
jewe nterereye ubujumbura yego igitekerezo cyanjye no ekomeza turakumva
narense ikibazo n'igitekerezo yego komeza yarutse amasaha arimo ariruka
reka mpere ku kibazo akuntu umwotwarizo mutumire arakumva
none ati ubonaho bipfira hehe
ariko amaze kubivuga amaze kubivuga ko ari ikibazo cy'ubuyobozi intege nke z'ubuyobozi n'imikorere idahwitse niyo ituma hagenda havuka ibintu byo kwigwizaho umutungo niko atubwiye
yego
urakoze urakoze cyane niba ariko wari ufite ikibazo harya kindi uretse aho bipfira
yengira ikibazo cyane sinzi igituma rero bigenda nk'uko kandi mbona amengo umuntu yatoye bimeze neza
yego urakoze cyane pasiteri ugira umunsi mwiza aho ngaho i bujumbura mu burundi
sawa sawa ye tugende tugana rero ku musozo dusigaranye iminota itari munsi y'itanu reka tugende ngende numva nk'umwanzuro cyangwa se igitekerezo ku batumirwa bacu mpereye kwa bwana manishimwe wilson turagenda tugana ku musozo icyo wavuga kuri iyi nsanganyamatsiko dusoza
cyane uvuga ko tuganira kuri bajeti ya mukuru w'igihugu ariko ikintu abantu abatwumva byo kumenya ni uko nubwo bajeti ya uganda y'igihugu cya uganda y'umwaka wa bibiri makumyabiri na bitatu makumyabiri na bine bajeti yongeye amashiringi ariho yo gukoreshwa yakendeye
sinzi ngira ngo hari umurongo umwe utagenze neza sinzi niba Bernard sabiti uri kunyumva
kumva ndakumva ngira ngo natangira aho yari ageze
tangirira aho yari ageze tugenda tugana ku musozo
ngira ngo mugenzi wacu yageragezaga kuvugana cyane nk'abanyayuganda bazi uko imigenderere y'ubutegetsi hano n'imbarira igenda yavugaga ko ugiye kwitegereza bajeti iyo bakoze nangwa se totoro y'umutungo wose urakoreshwa muri uyu mwaka w'isente wo tugiyemo gavumenti ifiteho isende zifiteho ni nk'ubuce makumyabiri na butanu ku ijana izindi ntazihararega bwo gavumenti yaje mu kuguza kuguza kuguza mu bindi bihugu dufite ikibazo kinini hano cyo kuguza amashiringi kuva mu bihugu byo hanze icyo nacyo rero kizana n'ingorane zacyo zo tudafite umwanya wo kuganirira ahangaha so iki nicyo gikunze no kubabaza abantu kuko igihugu kiri gusasanya isente kidafite niyo ngorane dufite hano kuko deti nangwa se umwenda dufite mu bihugu byo hanze ideni niba ari byo bita ideni ni rinini cyane buri mwaka usanga dushashura amashini menshi cyane amagoba gusa y'izo sente ugasanga mbese hari ikibazo kinini rero abayobozi bacu rero basa n'abatipfiriyeyo ntibareba ngo dufite iyo ngorane bakaguma bakora ibyo bakora ariko njye ndangiza rero nkavuga nti nubwo tuganira ibi ngibi nyine kuko ku baturage benshi babasha kureba ibintu birimo n'akababaro ukuntu abategetsi badapfa kuba abaturage babo ariko hano muri uganda turacyafite umugisha kuko nk'ibi kugira ngo tumenye aya mashiringi ngo ari kuja kwa perezida ni ikimenyesha ngo haracyarimo umugisha wo dufite ko gavumenti aya mashiringi irayavuga ikuntu iri kuyagaba irabivuga hari dokumenti dusoma ukavuga uti hari ahandi bitavugwa
hari abandi batabivuga ukaba utamenya no kumenya ubwa perezida bubona umugabane ungana iki ku mutungo w'igihugu hari ibihugu byinshi bitirirwa birabivuga so hano ubwo njye nkaba ndeba akora ari akamenyetso keza kugira ngo hari ubwo bakibona ko bafite kuko itegeko rirabisaba hano dufite itegeko rihata gavumenti kwereka abaturage ukuntu iri kwenda kugaba umutungo icyo nje ndeba ari akamenyetso hari kavuga ngo ubundi ntiwamenya ahari mu minsi izaza gavumenti izatangira kujya igira isoni ku bintu bimwe nk'ibyo uwo mudepite yavugaga bw'imyambaro ya perezida kuyishyiraho za miliyoni na miliyoni ahari ubundi bazagera batangire kujya bagira isoni yego bwana bernard sabeti amasaha ntatubaniye ariko ndagira ngo ngushimire cyane umwanya wahaye radiyo ijwi rya amerika muri iki kiganiro umwanya utubanye mugufi ariko ubutaha tuzasubira wakoze cyane
murakoze mutago bwana wilson imana ishimwe nawe nubwo twari tukubuze mu kanya umurongo wa telefone ucitse reka ngushimire cyane ko wadufashije muri iki kiganiro nashimira n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika
murakoze murakoze cyane shimire mwese twari kumwe mbasigiye bob mare kuri uyu munsi nyafurika ati afurika shyira hamwe
Cheers.